Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itiyoophiyaatti galgala galgala sa'aatii lamaa walakkaarraa hanga sa'aatii sadiitti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televezyiiniin as magaalaa Waashingitan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu an mitiquuf qaaduuti. Oduufi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa. mana barumsaa sadarkaa lammaffaa finoota salaam keessatti dhohiinsa boombii raawwateen barattoonni 25 ta'an madaa'aniiru jedhamu wiixata dhufu eebila 8 bara 2024 biyyoottan kaaba ameerikaa meeksikoo kaanaadaa fi yuunaayitid isteetsi keessatti sa'aatiiwwan muraasaaf guyyaan ni dukkanaa'a jedhamee eegamaa jiru irratti fi akkasumas qophii torbanii kan ta'e qophii labataa waa'ee dargaggoo barreessaa kitaabotaa jaatanii bonayaa isin biraan geenya. hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti gara jaallannee gammadaattan isin dabarsa.
mooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaata har'aa waliinaan jaallannee gammadaati. mana barumsaa magaalaa finoota salaam keessa jiru tokko irratti haleellaa boombii dhaqqabeen barattoota 25 irratti miidhaa salphaa fi hamaan ga'u mootummaan bulchiisa naannoo amaaraa ibsee jira. bakka bu'aa hojii gaggeessaa hospitaala finoota salaam ta'uu isaanii sagalee ameerikaatti kan himan obbo almaa'u dastaa akka jedhanitti kamisa kaleessaa mooraa mana barnootaa keessatti haleellaan boombii kanneen irratti raawwatame mooraama sana keessatti wal'aansa yaalaa taasifamuufi ibsan. haleellaa kana laalchisee mootummaan bulchiisa naannoo amaaraa ibsa barreeffamaan baaseen daree keessatti barattoota qormaata fudhataa turan irratti boombiin harkaa darbatame barattoota 25 irratti miidhaan dhaqqabuu ibsee jira haleellaa kanaafis itti gaafatamaan finxaaleeyyii jechuun kan waaman garee faannooti jedhee jira. Koomishinni mirga namoomaa kan Itiyoophiyaa magaalaalee bulchiisa naannoo Amaaraa fi naannoo isaaniitti humnooti mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti walitti bu'iinsa itti fufee jiruun lubbuun namoota nagaa balaaf saaxilamuu yeroo adda addaa ibsa baaseen hubachiisee jira. Xumura baatii sadaasaa kan waggaa kana irratti ibsa baaseen walitti bu'iinsi hidhannoo gaggeeffamu lubbuu namoota nagaa fi qabeenya akkasumas bu'uura misoomaa uummataa fi dhaabbatoota tajaajila kennan irratti kan qiyyaafatan ta'uu isaanii jabeessee balaaleffachuunsaa ni yaadatama jechuudhaan asteer misgaanaa gabaastee jirti.
baankiin addunyaa fi itoophiyaan dhiyeessii humna ibsaa fi bishaanii guddisuuf akkasumas sochii nyaataa gara gabaatti baasuuf haala mijeessuuf kan oolu waliigaltee liqii doolaara biiliyoona tokko qabxii torba lama mallatteessuu isaanii ministeerri maallaqaa itoophiyaa jimaataarraa ibsee jira.
Baankiin addunyaa caasaa humna ibsaa Itoophiyaa keessaa babal'isuu akkasumas maddisiisuu annisaa haaromuu danda'u guddisuudhaaf doolaara miliyoona 500 miliyoona 23 kan ramadu ta'uu ibsi ministirii maallaqaa baase ni mul'isa. Doolaarri miliyoona 500 dabalataan argames piroojeektii lama kanneen caasaa daandilee baadiyyaa fooyyessuu dabalatee qaqqabummaa gabaa nyaataa guddisuu irra kan oolu ta'uu ibsi kun hubachiise. Hanqinni sharafa maallaqaa biyya alaa kan mudate Itoophiyaan dhibee weerara COVID-19 lola waggaa lamaaf naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamee turee fi caama akkasumas lolaa bishaanii fi weerara hawaannisaan kutaalee biyyattii mudatee ture. Maallaqni baankii addunyaa innafis dhiyeessii bishaanii fooyyessuu fi magaalota keessatti sagantaalee dargaggoota carraa hojii hin qabne qacaran deeggaruuf kan ramadamu ta'a. Akkaataa idilee liqii baankii addunyaatti dhala gadaanaa yookaan hanga zeeroo yookaan duwwaa jechuun danda'amu kan qabu yoo ta'u yeroon kaffaltiisaas waggaa soddomaa hanga afurtamaa ta'a.
Barattoonni yuunivarsiitii Maqalee sababa wal waraansaan barnoonni isaanii addaan citeeru silaa bara kana eebbifamuu kan qaban ammas bara kana eebbifamuu hin dandeessan jedhamuu isaanii hordofee hiriira mormii ba'anii jiru. Poolisiinis hiriira isaanii sana bittinneesseera. Bal'inni isaa kunooti.
sababa wal waraansaa gaggeeffameen kan ka'e yerootti eebbifamuu qabanirra waggaa lama duubatti kan hafan ta'uyyuu baranas kan hin eebbifamne ta'uu yuunivarsiitiin waan murteesseef barattoonni hiriira mormii kana gaggeessan waajjirri poolisii magaalaa maqalee gamasaan hiriira kana bulchiinsi magaalaa waan hin beekneef jecha humnaan akka faca'an taasifne jedhee hiriirtoota tasgabii dhabiinsa uumuuf yaalan qabnee qorataa jirra jechuu bira darbee meeq akka ta'an garuu hin ibsine barattuun maqaan ishee akka hin ibsamne gaafattee fi kanneen hiriira kana qindeessan keessaa tokko ta'uu ishee dubbatte akka jettutti rakkoon kun furmaata akka argatuuf baatii lamaaf walakkaadhaaf gaafataa akka turan garuu hoogganni yuunivarsiitichaa gaaffii keenyaaf deebii ta'uu qabu kennuuf eeyyamamaa hin taane jettee jirti. hiriira kanarratti barattoota dhaadannoolee baatanii turan reebuu isaanii fi rasaasa dhukaasuun adda nu diigan jette hiriirtonni dhibbootaan lakkaa'aman har'a humnaan akka faca'anu taanus gaaffiin keenya garuu itti fufaa jechuudhaan ibsitee jirti yuunivarsiitii maqalee keessatti dhaabbata teeknooloojii itiyoophiyaaf ittaanaa daayirektera akka ta'an dooktar haayilakiroos baatu gaaffii barattootaa kan akka beekan ibsanii hanga baatii waxabajjiitti barnoota isaanii hafe xumuranii qormaata ittiin ba'umsaa fudhachuudhaaf yeroo dandeessisu qabuu jedhan ministiriin barnootaa ammoo barattoota qormaata sadhumaa fudhatan qofa eebbisiisaa jechuun qajeelfama kennee jiraa jedhaniiru yuunivarsiitiin maqalee dhimma kana laalchisee ministeera barnootaa waliin dubbachaa akka jirus ibsameera. dhimma kana laalchisee ibsa dabalataaf ministirii barnootaa argachuuf carraaqqiin taasifne milkoofne jechuudhaan mulugeetaa asbahaa maqaleerraa gabaasee jira.
qondaaltonni olaanoo dhaabbilee mirga namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii yaa'ii isaanii isa waqtii kana guyyaa dhumaarratti murtoowwan walitti fufiinsaan fudhataman keessaa tokko kan ta'e tarkaanfii meeshaan waraanaa gara israa'elitti ergamu akka dhorkaman kan gaafatu irratti dubbachaa jiru. wixineen murtoo kun biyyoonni gurgurtaa daddabarsaa fi meeshaalee waraanaa waan hin malleef oolchuu fi meeshaalee waraanaa biroo gara israa'elitti akka hin seenneef kan dhorku biyyoota gaafachuu fidhas jedhameera waraana haleellaa gareen hamaas gaafa onkololeessa torba bara 2023 israa'el irratti raawwateen namoonni 1200 yommuu du'an kanneen 250 ta'an butamanii fudhatamuu hordofe lammiileen paalestiin 33 ta'an hanga ammaatti yommuu ajjeefaman kanneen 75,600 ta'an immoo madaaniiru akka gabaasa ministeera fayyaa gaazaa isa hamaasiin hoogganamuutti. gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo israa'el gargaarsa namoomaa gara gaazaatti geessuuf haala mijeessuuf jecha jimaata har'aa tarkaanfii fudhachaa akka jirtu ibsiteetti kunis qaxxaamura daangaa ijoo kan gara gaazaa kaabaatti geessu deebistee banuu dabalatas jedhameera jaallanneen dabalataan nutti himti.
tarkaanfiiwwan yeroof fudhataman kunneenis qaxxaamurri eres deebi'ee banamuu fi buufata doonii. ashdood fayyadamuu kan dabalatudha qaxxaamurri eres buufata namoonni gara gaazaatti malanii fi achiis ba'uuf itti fayyadamuu danda'an tokkittiidha gama biraatiin gargaarsi namoomaa gaazaaf ergamu karaa buufata doonii israa'el ashdoodiin kan gaggeeffamu ta'a gargaarsi joordaaniin ergamus karuma sanaan gaggeeffamaa jedhameera. waajjirri muummichi ministeeraa israa'el ibsa baaseen gargaarsi dabale kun rakkoo gargaarsa namoomaa kan ittisu yoo ta'u itti fufiinsa lolaa mirkaneessuu fi kaayyoo waraanichaa galmaan ga'uuf barbaachisaadha jedheera ibsi kun baay'ina yookaan gosa gargaarsaa seenan bal'inaan hin ibsine. israa'el jimaata har'aa kana kan beeksifte erga natanyaahuuf pireezidaantiin yuunaayitid isteetsi joo baayiden gidduutti haasaa gama bilbilaan gaggeeffamee fi muddamsa uumee ture sana booda baayiden kamisa kaleessaa muummicha ministeeraa israa'el benjamin natanyaahutti akka himanitti deeggarsi yuunaayitid isteetsi waraana israa'el hamaas waliin taasiftu itti fufuunsaa. akkaataa israa'el tarkaanfiiwwan haaraa fudhattee lammiiwwan nagaa faalisxiin gaazaa keessa jiranii fi hojjetoota gargaarsa namoomaa nyaata isaaniif fiduuf yaalan itti eegduun kan murtaa'u ta'uu ibsaniiru. humnootiin israa'el haleellaa xayyaaraan hojjetoota gargaarsa idil addunyaa torba ajjeesuu erga ibsanii guyyoota muraasa booda baayiden bilbilaan hoogganaa israa'eliif haleellaa hojjetoota gargaarsa namoomaa irratti raawwatamee fi haalli gargaarsi namoomaa jiru waliigalaan fudhatama akka hin qabne cimsanii dubbachuu isaanii waayit haawus ibseera. walitti bu'iinsa baatilee ja'a guutuuf jedhu kana keessatti lammiilee nagaaf eegumsa gochuuf tarkaanfii haaraan akka fudhatamu ka gaafatan baayiden hatattamaan dhukaasa dhaabuun akka ta'us gaafataniiru ministiriin dhimma alaa yuunaayitid isteetsi aantooni bilinkan biraasels keessatti ibsatoota oduuf kennaniin jijjiiramuu arguu qabnu yoo hin arginu ta'e imaammata keenya irratti jijjiirraan ni jiraataa jedhaniiru.
kan hordofaa jirtan kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo joo baayidanii fi doonaald tiraamp torbaan kana keessa kaadhimamummaa filannoo pirezidaantiif kan paartii isaanii kutaa biyyaa giddu galeessaa wiiskansiititti gaggeeffame injifataniiru kaadhimamummaa lamaan isaaniiyyuu mirkanaa'ee waan jiruuf filannoo waliigalaa wiiskansiin keessatti taasifamutti injifachuuf wal falmaa jiru. kunis kutaalee dorgommii filannoo bara 2024 murteessuu danda'an keessaa tokko yommuu ta'u duulli na filadhaa amma taasifamaa jiru deeggarsa filattoota warra gurraachotaa ta'an wiiskansiin keessa jiraatan argachuuf hojjetamaa kan jirudha jala gabaasni gabaasaa sagalee ameerikaa iskaat isternis kanatti aanee dhiyaata. wiiskansiin bara 2016tti doonaald tiraampiin filatan waggaa afuriin booda garuu joo baayidaniin garuu yeroo lamaan iyyuu bu'aa sagalee walitti dhiyoo ta'eenidha kanaafuu wiiskansiin filannoo kana keessatti gara lamaanuu deemuu danda'a filattoonni walqixa qoodaman jechuun ni danda'ama yommuu filattoonni yaada uummataan ilaalaman warra riippaabilikaanotaaf kun seenaa qabeessa filattoota gurraachota ta'an diimokiraatota irraa adda kutuuf yaaluu isaaniif orlaandoo oowens kaawuntii miilwookii keessatti nama afrikaa ameerikaa isa jalqabaa dura taa'aa warra riippaabilikaanii ta'edha.
Yeroo ammaa eenyutu barnoota ijoollee keetii deeggaraa jira? Yeroo ammaa eenyutu biizinasa warra gurraachotaa deeggaraa? Yeroo ammaa kana yaada daangaa nageenya qabu qabaachuu eenyutu deeggaraa? Ofirraa ittisuu akka dandeessuu fi yaada mirga qawwee qabaachuu eenyutu deeggaraa jira?
Akka xiinxalli yuunivarsiitii maarkooyet agarsiisutti sagaleewwan baayidanitti injifate dhibbeentaan 53 bakkoota filattoonni warra gurraachotaa jiran irraa kan dhufedha. Orlaandoo Oowens kaawuntii miilwookii keessatti dura taa'aan paartii warra riippaabilikaanii akkas jedha.
miilwaakiin riippaabilikaanotatti hin deebine daballee qabachuu qabna kun baay'ee barbaachisaadha as magaalaa keessattii fi kaawuntiitti dhiibbaa xiqqaa uumuu yoo dandeenye akka kutaa bulchiisaatti ni mo'anna kutaa bulchiisaatii fi kan kana fakkaatan biyyattiitti ni mo'anna.
doonaald tiraamp himannaawwan yakkaa isarratti banaman filattoonni gurraachotaa akka isa deeggaraniif akka isa gargaare deeggartoota isaatti dubbateera.
Namoonni baay'een akkas jedhan sabni gurraachotaa warra akka kiyyaati sababiin isaas baay'ee kan miidhamanii fi logiin irra ga'eedha faallaa isaatti immoo akka ani waan logii taasisutti na ilaalu kun baay'ee ajaa'ibadha.
Ogeessi saayinsii siyaasaa Kaatii Koohen yuunivarsiitii Chicaagoo irraa Baayidan Wiskansiin keessatti sagalee warra gurraachotaa dhabuu ni danda'a kana warri duula filannoo isaa taasisanis. ni beekuu jedhu.
Namoonni dhuunfaan waa'ee filannoo hordofan akka jedhanitti milwaakiin osoo hin jiraanneeyyuu baayiden salphaahumaan kutaa wiskaansan keessatti injifatamuu danda'aa jedhu akka yaadutti warri duula filannoo gaggeessanis kanuma dubbatu investimantiiwwan guddaa beeksisa sagalee ergaa fi daawwannaa irrattis taasifaman ni ilaallaa jedhee yaada.
ji'a darbee wiiskansiniin kan daawwate yommuu ta'u dogoggora seenaa sirreessuuf jecha maallaqa haaraa ramaduu beeksiseera warra miilwookiif kun adeemsa daandii cinaa fi toora biskileetii kan sarara atoobisii bu'uuraalee misoomaa ammayyaarra jiruu akka jechuutii jedhe baayidan.
Dimookiraasii fi dinagdeen keenya guutummaan guutuutti dhalataa warra gurraachotaa warra magaalanii fi dhalattoota ameerikaa warra ganamaa akkasumas. hidda dhalattoota hawaayii kan hirmaachise miti.
Kuni fooyya'insa jireenyaa jijjiiruudha. Akkasumas hawaasni seenaa keessatti gurraacha kaabaa fi hawaasni laatiinoo kibbaa carraa hojii mana barumsaa fi bashannana giddugaloota magaalittii keessatti akka salphaatti akka argatan gochuufidha wiskansiin keessatti hojii rifeensa sirreessuu kan hojjetu antoonii paarkins ammallee murtoo koo itti yaadaan jiraa jala ammayyuu osoo hin murteessinan jira waan nama kofalchiisu yeroo darbe tiraampiin waajiraa baasuuf baay'idaniif sagalee koon kenne amma immoo irra caalaa gara tiraampitti waan goru fakkaata sababni isaas wantoonni ni fooyya'u jennee yaanne hinumaayyuu itti hammaatan kanaafuu eeyyee yeroo kanatti garamitti akkan goru hin beeku akka kanaan dura barsiifatametti wiskansiin kan filattoota warra dimokiraatotaan beekamtu keessatti amma eenyuun akka filataman beekamuu dhabuun bu'aa filannoo durumaanuu walitti dhiyoo jiru hanga guyyaa filannootti duulli na filadhaa gama lamaaniin iyyuu taasifamu xiyyeeffannoo akka barbaadu isa taasisaa jala gabaasni iskaatistarnis sagalee ameerikaaf gabaase. amma immoo gara qophii addaa har'aaf qindeeffannitti dabarraa ammas nu waliin tura. wiixata dhufu eebila 8 bara 2024 biyyoottan kaaba ameerikaa meeksikoo kanaadaa fi yuunaayitid isteetsi keessatti sa'aatii muraasaaf guyyaan ni dukkanaa jedhame eegama taatee uumamaa waggoottan dheeraa keessatti argamu kana daawwachuudhaaf namoonni miiliyoonatti lakkaa'aman bakka jiini guutummaatti lafaa fi aduu gidduu seentutti ni imalus jedhameeti eegama. dhimma kanarratti hayyuu saayinsii hawaa naasaa keessa kan hojjetan dr xilaayee taaddasa hiwustan teeksaas irraa bafiqaaduun haasofsiiseeti jira wanti iskoolaar ikilips jedhamu kun maalinnii jechuun deebii dr xilaayeen kennan irraa eegalla.
Gaaddidduu aduutis jechuu dandeenya. Dukkanaa'uu aduu guyyaadhaani. Dukkanaa'uun aduudhaa yookiin gaaddidduun aduudhaa yeroo gartee ji'i gadeessi dachii yookiin lafa nuti irra jirru kanaa fi aduu iddu galtu. Ji'i kun ji'i kun aduu dachii fi aduu idduu galteeti. Gaaddidduun ji'aa lafarratti bu'a jechuudha. Kanaafuu aduun saniif aduun achumaan dhokotti nurraa jechuudha. Lafa arguu hin dandeenyu yeroo sana. Soolaar ikilipsi kan jennuun yookiin gaaddidduun aduudhaa waggaa kudha saddeet ji'a kudha tokko zaa saddeet keessatti tootal soolaar ikilipsi kan jennuun kun uumama. Tootal jechuun maali? Gizee ji'i kuni guutumatti dhaqee hangi aduutii fi hangi ji'aa wal qixa ta'a gaafas maaliif akkas ta'uu danda'a aduun ji'i nuti keessa jiru ji'i kun lafatti gad dhiyaatti kanaafuu gaaddidduun gaaddidduunis guddoo ta'a lafarratti. Kana guututti aduun akka hin mul'anne godhuu dandeessi. Ammoo gaafas tootaal ikilipsi jennaan. Anulaar ikilipsi kan jennuun ni jira. Maali? Ji'i kun nurraa xiqqo achi fagaatee aditti achi dhiyaatti nurraa xiqqo. Ji'i waan xiqqoo taateef guutumatti aduu wanni godhuu hin dandeessu. Kanaafuu cinaasiidhaan arguu dandeenya aduu. Sani wanni jennaan maali anulaar ikilipsi jennaani. Saaros jedhama wanni kun saayikiliin kun saaros saayikil jedhama. Waggaa kudha saddeetii fi guyyaa kudha tokkoo fi zaa saddeetitti deebi'ee dhufa.
Isa baranaa kanarratti amma Kaanaadaan Gara kutaa Naagiraa jedhamu keessatti biyyi Kaanaadaa guyyaa kana labsii yeroo atattamaa yookaan state of emergency labsaniiru.
Yaa.
Maaliif ta'e wanti kun maaliif labsama rakkina maaliif?
Awo gaaffii ah, gaariidha ah, Bafiqaadu. Soolaar ikilipsiin gaadidduun aduu kun tootaalitii kan jennu ni jira. Tootaalii jechuun bakkee gartee guyyaan dukkanaa'u. Kiloomeetira dhibbaaf saddeettama bal'inni isaa. Meeksikoo irraa ka'eeti Niiwoorkiin. Niiwoorkiin karaa Kaanaadaa dhaqa. Kaanaadaadha. Kanaafuu namoonni Ameerikaa waan gartee Ameerikaa kana qaxxaamuree walakkaatti muree keessa deemuuf namoonni tootaalitii kanaan ala jiru karaa tootaalitii kana deema bakka dukkana guutumatti dukkanaa'itu kana oofa namni. Tiraafiik jaam yoo rakkoon hedduun waan dhufuu danda'uuf amma bakka hojiititti akka nuti hin deemne nutti himanii jiran. Kanaafuu Kaanaadaanis Niyaagiraanis maali? Kaanaada Torontoo jee Niiwoorki jee namni cuftiinuu haayilii poopuleera bakkee namni gartee hedduun jiru lafa sana iddoon iddoon Niiwoorki sana. Kana namoonni karaa Niyaagaraa sana waan deemaniif namoota miiliyoona tokkooti eegama biyya isaa. Kanaafuu bakkeen dhaabbatan bakkee namni dhaabbatu hin jiru jechuudha. Kanaaf hin majjansii wanni godhan Kaanaadaan.
Ammamiif tura? Jiini kun ammam aduu irratti gaaddidduu taate sa'aatii meeqa tura?
Bakkeen bakkee garteetti jirru sanuutu murtaasa jechuun fakkeenyaaf bakkee tokko tokko daqiiqaa afur, daqiiqaa lama, daqiiqaa sadii akkasuma bakkeedhaan iluma deemuun bakkeedhaan hubatama. Fakkeenyaaf ammaan kana nuti Houston kanatti daqiiqaa afur mokkana ilaalla. karaa weekoo saniis gara wanni sanis akkasumatti ilaalan daqiiquma muraasa dilas hedduu miti.
Akka saayinsiitti amma waggaa kudha saddeetiin dhufa jenneerra. Tarii bara kana waggaa kudha saddeettan kana dabarsuu yookaan immoo ittoo achi hin gahin dhufuu dhiisuu akkasumayyuu walarguu dhiisuu aduuniif jiini walaammachuu dhiisuu yeroon itti danda'amu jira jedhamee yaadama.
Asirratti waan tokko si'idha gaaffii kee kana dura. Waggaan kudha saddeetiin ani isin jee kun lafa bakkuma gartee kan ammaan tana Teksaasii fi Meeksikoo qaxxaamuree Niiwoorkiin bahu kun isa kanaatu waggaa kudha saddeet booda deebi'a. Kan Afrikaadhaan hammaa kun Afrikaadhaan deemuu danda'a, Eeshiyaadhaan deemuu danda'a bara dhufu. Bara kan bara ammaa kanaa ni qabna. Ammaa'u Diseembar yookiin Diseembar yookiin Diseembar Diseembar yookiin ni qabna dhuma waggaa kanaa faranjii kanatti tokko ni jira. Garuu eessa jira karaa Awustiraaliyaa lafa gadiisaa hin jira. Ni deddeebi'a ni jira. Gaaffii amma jette kanaaf bafiqaadhu waan tokkoon sitti hima. Yoo namni gartee ana ani himuu ni danda'a namni tokko yoo je himuu ni danda'a yoo je dhaqee weebsaayitii naasaa laalee dubbata malee maaliif weebsaayitiin naasaadhaa hoggaa kuma sadii foorkaastii godhee jira ooradii hoggaa kuma sadi. Kuma sadi guutummaatti wanniidhaan suuraadhaanis kan garsiisu viidiyoonis kan garsiisu bakkee magaalaa kam keessatti yeroo yoom parsantii meeqa hanjar cufa bahee bahee jira. Kun maaliin jee maaliin bee kompiitaraan bee. Hin beeknu gaaffii ati midhaan jettu kana yoo gartee qiyaamaan dhuftee yoo laftiin yaaduun yoo dhabamne malee piroosesiin kun maali wanneen kun akkasuma deddeebi'aatuma dhufa jechuudha. Taateen kun deddeebi'aatuma dhufti.
Tattaalaayee fuula durattis egaa yaadni adda addaa gaafa dhufanu dhimma saayinsii kanatti deebineetummaa waliin mari'annaa yeroo keessaniif hedduu galatooma.
amma immoo dabareen kan qophii labataati gara sitti ceena. har'as ijoolleen horsiisee bulaa imaammata isaaniif malu hin arganne jedha barreessaa jaatanii boonayaa godaanaa barreessaa kitaabota sadiiti keessummaa keenya qophii labataa har'aati galmoo daawit waan qindeesse qaba.
jaatanii boonayyaa godaanaa boorana aanaa dirreetti dhalate ani ilma horsiisee bulaatii jechaan kan nuuf ibsu jaataniin barnoota injinariingiin yuunivarsiitii finfinnee irraa bara 2013 kan eebbifame yoo ta'u itti aansees barnoota digirii lammaffaasaa barnootuma injinariingiin fufee xumuree jira har'a jaataniin barreessaa ijoolleen horsiisee bulaa jireenya fooyya'aa akka argatanii fi nama hojjetu nama falmullee jechaan nuuf ibsa.
Horanni dhuguma maqaa akkanuma lafa kan namaan baasu. Gaafa immoo an dhaladha kana ardaa jilaarraa naannoo nageellee booranaa ardaa jila gartee deebanorraa gara eeldalloo eeldalloo yookaan ammoo akkas godaananii gaafa achi deebi'anii mugaayoo fuuldura nageellee booranaa kan dhalatan kan shambulaan kan dhalate namni ammoo gisa shambultoo oma manii kan ijaarranne aareessa. Kanaafuu yoo hajaatanii warri qabu yookaan kan warri manallee ijaarratiin kan akka dansa gartee fuula bultii mijeeffatiin kan amma haala haaraa hirri jiran waan an dhaladhee fi jaatanii jedhamee jecha.
Xinnummaa kiyyaan loon re'ee fi hooliyyee gaalas tiksaan guddadhee kan jedhu jaataniin ilma horsiisee bulaa ta'anii barnoota hordofuun bu'aa ba'ii jabaa qaba jedha.
Yooman barumsa galu mani barumsa fageenyi inni nurra fagaatu kiiloomeetira kudhanii sadiiti. Deemee hin gallu halkanii sa'a kudhanii tokko boonna hin gananfata qabatee man barumsaatiin na deemee yoo lafti bari'uu geettee garteen biiftuun qarrifaan biiftuu kun ba'anii na bira gaddeebi'a jechuudha. Kaan lamaan horiitisaa loontiisaa yoo mani barumsaa cufamu immoo foor godaanaa huunna boqqoolloo booma mi'oo godaannee goomolee hafuma barachuu jirru foor looniillee foor re'eellee hagolboo hunnoo gamkeenii adeedaayyaan fula cufayyuu. Akkanuma kee barachaa dhufne jechuudha.
Akka biyyaattis lafti bal'aan qubsuma horsiisee bulaa ta'ullee jedha. Jaataniin xiyyeeffannoon horsiisee bulaaf kennamu garuu ammaa diqqoodha jedha.
Affaar, Soomalii, Oromoo akka Harargee Ba'aa, Baalee Lamaanii, Harrayyuu, Boorana, warri Sawdoomoo kan dabalatee, Arbooree dabalatee, Hamar warri kun cuftu horsiisee bulaa. Warri horsiisee bulaa kana. Nami akka irra jiruuf laal tokkollee hin jiru. Yoo ati argite ijoollee warraa gammaa carraa barumsaa namni argatanitti gurguddaa. Ifeen amna boorana yoo karaa guddaa karaa gurraachirra manneen barumsaa hin jirti. Gaafata immoo karaa gurraachirra fagaattu manneen barumsaa hin jiran.
Bu'aa ba'ii jiruu maatiin horsiisee bulaa harkaa qabaa jedhe kanarraa kan ka'es ijoolleen hedduun akka biraa hafan har'allee obbolaan isaa sababa hongee ammaa barnoota adda kutaa akka jiran eera. Barnoota injinariingii haga digirii lammataatti hordofuu kan himu jaatanii boonayyaa godaanaa haga ganna soddoma guute kanatti kitaabota sadii barreessee jira. Abuuruu, Adiyyoo fi dhiyeenya kana ammoo kitaaba asoosama dheeraa kan seenaa dhugaa irratti hundaa'aa jedhe dayyaa boruu barreessee maxxansiiseera. Kan gara hojii barreessutti na fides jedha. Jaataniin argaa dhageettii maanguddoota irraa dhagaa guddadhee jechuun dubbata.
Abuuruu tan keessatti lafan keessa baradhatan lafa uummatan keessa dhaladhatan maanti jira eessa jira ka jedha abuure. Gaafa abuuru as gubbaa ammaa yoo argite simphirree jira. Simphirreen tuniin laftaan malee fula dhibii Oromoo malee Oromiyaa malee fula dhibii hin jirtu. Oromiyaa keessallee Booran malee fula dhibii hin jirtu. Booran keessallee Areero Gooroo malee Areero Gooroo jechuun amma akka argite Wooshingitan kan lafa wayii ta'uu siisu hin jettu sentari sila Booranaa lafa gadaata akkasi. Lafsuun waan laf tokkollee hin jirru waaqii simphirree tanitti nuu uumuun iyyuu kophaan isii waan takka namni hin arginu. Kaan ammoo kaartaa Oromoo kan duriiti diidgal galuu jira jaarroolee abuuruu jira. Akkam an fakkeenyaaf kaartaan kun kan 1991 harki ciccitee obbaayee jira kan Oromiyaa. Kanaafuu booran qofa odoon ta'in Oromiyaan weessi jirtii kan jedhu abuure akkanaanii kitaaba qaraa dhalootaaf gumaachee jechuudha.
Kitaaba abuuruu kanaan lafti Oromiyaa guddoon qabeenya qabaachuu ammoo garuu adiyyoo ta'uu isheen argee kan jedhu jaataniini. lammata irratti kitaaba isaa adiyyoo barreessuuf yaadi kun ka'umsa akka isaaf ta'ellee hima.
Eegi adiyyoo taate adiyyoo keessa ba'u maltanii yoo akkana maanti jira yoo namni dammaqe abdii jira dayyaa boruu jira dukkantii nuu saaqattii waan jedhuun barruun abdii seenaa aadaa ogummaa ogbarruu oromoo. sofa safaqa of keessa qabdu ta dayyaa boruu jettu ganna kuma lamaa fi digdamii sadiitti uummata bira geettee jechuudha.
Jaataniin hojii barreessuu fi injinariingii kanattis dabalata nama mirga horsiisee bulaaf falmus ofiin jedha. Kanaafis gaanfa Afrikaatti Hordoftoota keenya sababa hanqina yerootiin guutummaa qophii kana toora miidiyaa hawaasaa keenyarraa argachuu akka dandeessan isinitti himna.
sagantaan afaan oromoo sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo qophiilee har'aaf qindeeffannee asuma irratti goolabna.